mwakomeje kumva radiyo ijwi rya amerika rivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti zacu mwiriwe neza ni eugenia mukankusi wongeye kubasuhuza ikaze mu makuru yacu yo muri uyu mwanya murayakurikira kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turumvikanira no ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda abaturage bo bakuwe mu birwa by'ikiyaga cya burera bagatuzwa mu murenge wa rugarama mu kagari ka birwa baravuga ko bugarijwe n'inzara kubera ko imirima bahinga iri kure yabo ugenda ururira buri munsi imisozi ugataha mu kibaya ibirometero n'ibirometero rwose biratugoye mutuvugane rwose
uwo ni umwe mu baturage bo mu murenge wa garama abategetsi hirya no hino ku isi bakiriye neza amasezerano y'agahenge hagati y'umutwe wa hamasi na israeli muri repubulika ya kongo leta yatangaje icyunamo mu gihugu cyo kwibuka abantu mirongo itatu n'umwe baguye mu byigano kuri stade ya brazzaville bari bagiye kwiyandikishiriza kujya mu gisirikare iyo yari inshamake y'amakuru mbabwiye noneho tujye ku makuru havugwa hirya no hino ku isi muri repubulika ya demokarasi ya kongo icyunamo mu gihugu cyo kwibuka abantu mirongo itatu n'umwe baguye mu mibyigano kuri stade ya brazzaville ni icyunamo cyashyizweho na leta bari bagiye kwiyandikishiriza kujya mu gisirikari inkuru mugezweho na oriane itangishaka leta ya kongo yabitangaje kuri uno munsi wa gatatu yongera ivuga ko igiye kuvuza abantu ijana na mirongo ine na batanu bakomerekeye muri urwo ruhagarara umugwi ujejwe gukurikiranira hafi icyo kibazo uyobowe n'ibiro by'umushikiranganji wa mbere watangaje kandi ko leta igiye gufata mu minwe yayo abahasize ubuzima batangaje kandi ko amatohoza yatanguye kugira bamenye icyatumye iryo bara rigwa igisirikare cya kongo nacyo cyatangaje ko ibikorwa byo kwandikisha abantu bashasha mu gisirikare cyahagaritswe kuva ku munsi wa mbere inyuma y'aho iyo misunikano ibereye Brandon Setu ni umwe mu basore bari baje kwiyandikisha kuri icyo kibuga cy'umupira w'amaguru cya Orlando ku munsi wa mbere yararusimvye muri iyo misunikano yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP agira ati abari bateguye ibyo bikorwa bavuze ko uwo munsi wari umunsi wa nyuma wo kwiyandikisha nicyo gituma benshi muri twebwe twarindiriye kujayo bwije twizera ko ariho twari gushobora kwandikwa
Ukraine kuri uyu wa gatatu yatangaje ko uburusiya bwayigabyeho ibitero bukoresheje drone cumi n'enye na misile irasa kure mu ntara eshatu zayo inkuru n'ubundi tugezwaho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo Indego zigwanira mu kirere za Ukraine zatangaje ko ibikoho birasa indege na za misile vyasambuye izo drone zose ko ari 14 zariko zigana ibice vyo hagati mu bumanuko bushira ubuseruko n'uburengero bwa Ukraine. Amakuru yerekeye abo baba bahasize ubuzima abakomeretse canke ivyo bavyononekaye bikomeye yatangajwe buno nyene. Igisirikare ca Ukraine cavuze kandi ko misile irasa kure cane y'Uburusiya X-22 yaguye mu ntara ya Zaporizhia idashikiye aho yarigenewe. Ukraine yavuze ko drone Uburusiya bwakoresheje ari zitwa Shahed zakorewe muri Iran. Ibitero vyo kuri uyu wa gatatu bibaye inyuma yo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabishije ko Iran ishobora guha Uburusiya misile ballistique buzokoresha mu ngwano muri Ukraine. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu John Kirby yatangaje ko Uburusiya ku ruhande rwabwo bwakoranye na Iran mu vyerekeye ubuhinga bwo kwivuna umwasi mu buryo butari bwibonekeza imbere yaho yatangaje ko iruhande y'izo drone Iran yahaye kandi Uburusiya amabomba akomeye cyane n'ibisasu vya muzinga kugira bubikoreshe muri Ukraine
Oriane Itangishaka na Fidel Niyongabo barakoze kureba amakuru hirya no hino ku isi batugejejeho ni kuri radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro mubikurikire ku rubuga rwacu rwa internet ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com. Turi no kuri YouTube na Facebook voa radiyo yacu. Mu kanya gato cyane ni amakuru y'ibiyaga bigari bya Afurika. reka tujye mu rwanda aho abaturage bakuwe mu birwa by'ikiyaga cya burera bagatuzwa mu murenge wa rugarama mu kagari ka birwa bavuga ko bugarijwe n'inzara kubera ko imirima bahinga iri kure yabo Gloria tuyishime yarabasuye nubwo aba baturage bavanywe mu cyo twakwita icuraburindi barimo mbere bavuga ko batujwe naho bitaborohera na gato kuba bahabonera icyo kurya kuko nta murima bahagira iyi mbogamizi niyo ya mbere ibahangayikishije uyu ni mucutsi umume serafine umwe mu baturage batujwe mu mudugudu wa birwa tujya tujyaga tuvuye iriya cana inkwi tugacana tuvuye iriya ubwatsi bw'inka tukaja kubwahira iriya ukumva nk'ubu twe dukuze ibyo bintu byose wabikura iriya ku ngezi ni uko utahazi iyo mitwaro yose wayikura ku ngezi ukayigeza ahangaha bavuga ko bibasa basaba gusubira mu mirima basize inzira yonyine bakoresha ni iy'amazi none rero ubu kwambuka wambuka ntiwareba tugendaga twikingiye mu kimeri wagenda mu bwato busanzwe utiyenda tugenda turi bake polisi ikagufata yagufata rero n'ibihumbi ibihumbi rero tukumirwa tukajajaba ukaja kwegura ago gupfa ubusa ntigabura ntarirukanka kandi nturuka uburara wirukanka umuvandimwe ayaguye uje kumuhingira ubwo rero ukumva dufite imbogamizi umubyeyi w'abana babiri w'imyaka makumyabiri n'itanu mukamurenzi aline nawe yemeza ko bitamworohera na gato kujya guhinga mu bibaya ahetse abana kuko ntawe yabasigira nk'umuntu w'urubyiruko rwose kugenda mu bwato buri munsi tugahura n'umuyaga tukabona ari ubuzima bugoye bigasumbwa n'uko wenda ku kigo waravugaga uti ngiye guhinga ndaruhuka aya masaha ariko saa kumi n'ebyiri twe tugifite abana bakiri batoya abana kugenda ururira buri munsi imisozi ugataha mu kibaya ibirometero n'ibirometero rwose biratugoye mutuvuganire rwose aba baturage bongeye gutangaza ko nubwo bahawe inzu batigeze bahabwa ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo babashe kwiteza imbere binyuze muri byo cyane cyane ku bakiri bato bahatuye tukaba babaza ese aha hantu dutuye ko mutaduha ibya burundu ngo tubone ko nyine natwe ubutaka butwanditse hari ubwacu bakatubwira bati turaza turabitunganya muri kuriya kwezi birakemuka ntibikemuke turarambiwe rero rwose gutegereza akarere kakatubesha buri munsi nitubona bitinze rwose turasubirayo kuko ubuzima buratugoye nkatwe tukiri batoya ubwabyo kubona amato bagendamo buri munsi ntibiba biboroheye nk'uko babitangaza icyakora n'iyo bayabonye hari ubwo bafatwa n'inzego z'umutekano zibaziza kuba bagiye ari benshi mu bwato bagacibwa amande bemeza ko igihe icyo ari cyo cyose bashobora guhura n'impanuka zo mu mazi kubera ingendo z'urudaca bajya gushaka ikibatunga bakareba uko, uko tubayeho uwabajana hariya dusheshe ubwo bwato bakareba uko turi kuva mu bwato ubu ngubu kikoze n'impanuka aho bamenya abaguyemo kereka bongeye kuza bakabarura weho wabuze bangahe weho wabuze bangahe naho ntawe wavuga uti urugo rwa runaka rwavuyemo batatu nangwa bane nabwo ni abana basigara abakuru si baboneka ikibazo cy'uko abaturage bajya gushaka ibyo kurya banyuze mu nzira y'umusaraba si cyo cyonyine kibahangayikishije bongera guhamya ko n'inzu zatangiye gusenyuka ndetse ko igihe cy'imvura nyinshi gishobora kutabasiga amahoro inzu zigiye kutugwaho zarasadutse ntiwareba amabati yatangiye gushirira rwose basakaje amabati sinzi niba amabati yujuje ubuziranenge yaratobotse ntabwo tubizi neza rwose mwatuvuganira aha niho abaturage basaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona umushoramari wabagurira aho bari batuye kugira ngo babone ubushobozi bwo kubona aho guhinga aho batujwe ubu kuko basanga batarimuwe kuri iki kibazo umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka burera nshimimana jean batiste mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru kuri uyu wa kane ushize yatangaje ko akarere kakirimo gukora ubukangurambaga kugira ngo hashobore kuboneka umushoramari wabagurira hanyuma bakabona ubutaka bahingamo bubegereye rero nk'ubuyobozi icyo turi gufasha ni ubukangurambaga kugira ngo tubone abashoramari babagurira babe bagura ubutaka bubegereye hariya bagiye kubabona basubira mu mazi kandi n'ubundi baravuye mu mazi tubimbura nk'aho ari mu manegeka cyangwa se batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga rero no gukomeza hari abaza bagasura ntibagure ariko turabona hari icyizere ko ko hasubwa kenshi mu gihe cyabo bazagurirwa kandi ku biciro byiza noneho bakazagura aho bifuza hegereye uriya mudugudu kuba abaturage batewe impungenge n'amazu batuyemo nacyo bwanashima imana w'akarere ka burera avuga ko ari ingengo y'imari yateganyijwe kugira ngo hasanwe inzu z'aba baturage kuko ibikenewe byaragaragajwe ariko amafaranga niyo dukeneye ubu ngubu y'umushaka kuko nibyo ni n'ubutaka bari abaturage batuye hariya bagiye bagurana na bagenzi babo kugira ngo babone aho kubaka bagenzi babo bagiye babura ariko twagitangiye nubwo kitihuse kuko twabyifuzaga rero kirakomeza kugira ngo abaturage aho batuye bagire ibyangombwa by'ubutaka uretse kuba abaturage b'umudugudu babirwa batabaza ko kubona uko babaho bibasaba urugendo rurerure banavuga ko ibyumba by'aya mazu ari bike ku buryo hari n'ubwo ababyeyi basabwa kurarana n'abana babo gloria tuyishime ijwi rya amerika
Gloria twishime harakoze kuri iyo nkuru turava mu Rwanda dukomereza amakuru yacu ku burasirazuba bwo hagati bamwe mu bashimuswe n'umutwe wa Hamasi bakajyanwa mu muhora wa Gaza nyuma y'igitero wagabye kuri Israel mu kwezi gushize bashobora kurekurwa kuri uyu wa kane ni nyuma y'amasezerano yagezweho hagati y'impande zombi akubiyemo ko ingabo za Israel zitanga agahenge k'iminsi ine Temistokere Mutijima arakomeza ayo masezerano yatangajwe n'igihugu cya katari akubiyemo ko hamasi izarekura abagore n'abana bagera kuri mirongo itanu mu gihe isiraheli nayo izarekura umubare utatangajwe w'abagore n'abana b'abanyapalestina bafungiye muri gereza zayo amasezerano yatangajwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu agezweho nyuma y'ibyumweru byinshi by'ibiganiro byari biyobowe na katari leta zunze ubumwe za amerika na misiri nk'uko byatangajwe n'umwe mu bategetsi bakuru ba leta ya amerika utavuzwe amazina uyu mutegetsi yavuze ko mu bafashwe bugwate baza kurekurwa na hamasi harimo n'abanyamerika benshi avuga kuri aya masezerano mu itangazo yasohoye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yagize ati ndashimira Sheikh Tamimu bin Hamad Al Thani wa Katari na Perezida Abdel Fattah El-Sisi wa Misiri ku buyobozi bwabo bw'ingirakamaro n'ubufatanye mu kugera kuri aya masezerano ndashimira kandi ubushake Minisitiri w'Intebe Netanyahu na guverinoma ye bagaragaje mu gushyigikira agahenge karambuye ngo aya masezerano abashe gushyirwa mu ngiro no gukora ibishoboka ngo imfashanyo y'ubutabazi y'inyongera itangwe mu kugabanya umubabaro ku miryango y'inzirakarengane y'Abanyapalestina iri muri Gaza umutwe wa hamasi wari wafashe bugwate abantu magana abiri na mirongo ine kuva wagaba igitero kuri isiraheli ku itariki ya karindwi y'ukwezi gushize kwa cumi cyahitanye abantu bagera ku gihumbi na magana abiri abategetsi bashinzwe ubuzima muri gaza bavuga ko abanyapalestina barenga ibihumbi cumi na bibiri barimo abana ibihumbi bitanu baguye mu bitera igisirikare cya isiraheli cyagabye kuri gaza itangira ry'agahenge ka isiraheli mu mirwano byitezwe ko ritangazwa mu rukerera rwo kuri uyu wa kane kandi ako gahenge gashobora kongerwa kurenza iminsi ine y'ibanze nk'uko igihugu cya katari cyabitangaje itangazo rya guverinoma ya isiraheli rivuga ko undi munsi umwe uzajya wiyongera kuri ako gahenge buri uko hamasi irekuye abantu icumi biyongera ku mubare ukubiye muri aya masezerano y'ibanze umutegetsi mukuru muri leta ya amerika yavuze ko abagore n'abana barenga mirongo itanu bari mu bafashwe bugwate kandi intego ari uko abajyanywe bunyago muri gaza bose bakurwayo minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu yarahiriye kugarura abatwawe bunyago bose ari nako ashimangirira abagize guverinoma ko intego ya isiraheli ari ukurandura umutwe wa hamasi ku buryo utazongera guhangayikisha isiraheli katari yatangaje ko agahenge ka isiraheli mu mirwano kazatuma izindi modoka nyinshi zibasha kugeza imfashanyo muri gaza irimo n'ibitoro byifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi ikigero cy'imfashanyo igera muri gaza cyari cyaragabanutse cyane ugereranyije n'iyahageraga mbere y'uko intambara itangira ibiro bya loni bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi bitangaza ko ikamyo mirongo irindwi n'icyenda zijyanye imfashanyo zageze muri gaza kuri uyu wa kabiri ibyatumye umubare w'izimaze kuhagera kuva mu kwezi gushize ugera ku gihumbi magana atatu mirongo cyenda n'icyenda uyu muryango uvuga ko nibura ikamyo zigera ku bihumbi icumi zijyanye ibicuruzwa n'imfashanyo zageraga muri gaza buri kwezi mbere y'uko iyi ntambara itangira loni ivuga ko abantu barenga miliyoni n'ibihumbi magana arindwi bavanywe mu byabo muri gaza barimo abagera ku bihumbi magana cyenda na mirongo itatu bacumbikiwe mu nkambi z'ubucucike burenze ubushobozi bwazo zicungwa na loni temisitokere mutijima urakoze kuri iyi nkuru tukirira kuri ayo makuru y'uburasirazuba bwo hagati abategetsi hirya no hino ku isi bakiriye neza ayo masezerano y'agahenge hagati y'umutwe wa hamasi na israeli fide niyo ngabo abagezeho ibindi kuri iyi nkuru perezida biden yashimiye abategetsi b'ibihugu bya misiri na qatar ku butwari berekanye berekanye mu gushika ku masezerano hagati ya israel n'umugwi hamas yahayagije kandi israel kuba yemeye kongereza ikiringo c'agahengwe mu ngwano irikibera mu ntara ya gaza hamwe no kurekurira imfashanyo gutangwa muri iyo ntara perezida wa misiri abdel fatah al sisi kuri uyu wa gatatu yahayagije igikorwa c'abafashije kugira amasezerano hagati ya israel n'umugwi hamas ashikweko yakiye neza kandi igikorwa gitegekanijwe cyo gukaba abanyurujwe n'umugwi Hamas n'abanyororo bari mu mabohero ya Israel. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yakiye neza ayo masezerano yatangaje ko ariko akora uko ashobora kose kugira abagizwe imbohe bose n'umugwi Hamas barekugwe. Umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen kuri wa gatatu yatangaje ko yizeye ko agahengwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas kazorekurira izindi mfashanyo gushikanwa mu ntara ya Gaza. Yavuze ko yate itegetse urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya kongereza igikorwa co gutanga imfashanyo muri gaza umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubudagi annalena berbok kuri wa gatatu yahayagije amasezerano yashyitsweko hagati ya israel n'umugwi hamas yavuze ko ari intambwe ikomeye cane yasavye ko imfashanyo zikenewe cane zirungikwa mu ntara ya gaza umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubwongereza david cameron yavuze ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye cane akaba yasavye impande zombi kuyubahiriza neza uburusiya nabwo nyene bwakiye neza agahengwe kashitsweko hagati ya israel n'umugwi hamas mu gihe ubushinwa bumaze igihe kirekire bushigikiye ibyifuzo by'abanyapalestina nabwo nyene bwakiye neza amakuru yerekeye amasezerano hagati ya israel n'umugwi hamas ayo masezerano yashitsweko inyuma y'ibiganiro bikomeye kuva umugwi hamas ukoze ibitero vyihaye inkumbi ku butaka bwa israel ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka leta ya israel n'umugwi hamas vyumvikanye ku gahengwe k'iminsi ine kugira birekurire irekugwa ry'abanya-israel mirongo itanu bagizwe imbohe n'umugwi hamas mu ntara ya gaza mu gihe israel izorekura abanyapalestina ijana na mirongo itanu bapfungiwe ku butaka bwayo
fide niyo ngabo urakoze kuri iyi nkuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya ukurikira ntiwahariwe ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ubuvuzi bwo kubaga hifashishijwe robo bufasha abaganga gukora ibikorwa bikomeye byo kubaga imbere mu mubiri batobuye gusa ahantu hatoya uku kubaga bikorwa hifashishijwe amaboko akoze mu ikoranabuhanga akoreshwa n'umuganga kandi aba ariho ibyuma bibaga na kamera ubuvuzi buba bugamije by'umwihariko kwirinda gutobora ahantu hanini ku mubiri ubu buryo rimwe na rimwe bwifashishwa mu gusobanura ubuvuzi busanzwe bwo kubaga habanje gutobora umubiri inzobere zivuga ko kubaga hifashishijwe robo mu bisanzwe bituma igikorwa cyo kubaga kigenda neza kurushaho kandi bikanagabanya ingorane zashoboraga kuvuka nyuma yo kubagwa kubaga hifashishijwe robo birimo kugenda bihindura cyane urwego rw'ubuvuzi muri afurika igikorwa cya mbere nk'icyo cyakorewe i cape town muri afurika y'epfo mu myaka ibiri ishize nubwo biruko ariko haracyari impungenge ku byago ubwo buvuzi bwateza ku kuboneka kwabwo ndetse no ku kiguzi busaba
ku bitaro bitangirwaho ubuvuzi bw'indwara zibasira urwungano rw'inkari i pretoria za robo zirimo kuzana ubuhanga bugezweho mu kubaga abarwayi b'abanyafurika muganga kabo ijane umunyafurika y'epfo wa mbere w'umwirabura ubaga akoresheje robo avuga ko mu gihe ibisubizo byiza ari byo biba byifuzwa ubu buryo ari ingenzi cyane mu gutanga ibisubizo by'ubuvuzi bikenewe
Has... isi yose yamaze kugera aho tuvuga ngo niba ugiye kubaga umurwayi uburyo budatobora cyane umubiri niyo mahitamo iyo bubasha kuboneka bugomba gukoreshwa ibindi bikaza nyuma muganga ijane avuga ko uku kubaga hakoreshejwe robo bitanga umutekano kurushaho bikihuta kandi umurwayi akamererwa neza nubwo iterambere mu bijyanye n'ikoreshwa rya robo rikomeje kandi hirya no hino ku isi ubu buryo bwo kubaga bukaba burimo kwiyongera iri koranabuhanga riraboneka hake cyane muri afurika
ikibabaje ntabwo riraboneka bihagije kandi ahanini bishingiye ku kibazo cy'ikiguzi iri koranabuhanga rishingiye ku banyamerika niyo sisitemu ubu iboneka hari izindi sisitemu nshya uh, zenda gusohoka ndetse hari nk'ibigo bitanu cyangwa se bitandatu bitanga iri koranabuhanga rya robo uh, bizatangizwa mu myaka nk'ibiri itatu iri imbere ibyo bikaba ari ikintu cyiza kuko bisobanuye ko iryo higanwa rizatuma ibiciro bigabanuka tukizera ko bizatuma ribasha kugera kuri benshi gukenerwa cyane k'ubu buvuzi ndetse n'ubuke bwa za robo byatumye abarwayi bo mu bice byinshi by'umugabane wa afurika bisuka muri afurika y'epfo gushaka ubuvuzi From the SADC region and outside the SADC region in particular. Kuva muri Botswana, Angola na Zimbabwe tumaze gutanga ubuvuzi bwo kubaga ku mubare munini w'abarwayi barimo abibagisha udusabo tw'intanga n'ibindi kubera ko iri koranabuhanga tunarikoresha mu buvuzi bw'impyiko mu gihe isoko ritangiye kugaragaza ibimenyetso by'iterambere haracyari zimwe mu mbogamizi zirimo nk'ikiguzi gihenze icyo kikajyana n'amakosa avuga muri sisiteme ndetse n'ibura ry'umuriro rya hato na hato icyongera kuri ibyo abakurikirana ibintu hafi bavuga ko urwego rw'ubuvuzi rusange rutabona ingengo y'imari ikwiye mu bihugu byinshi bya afurika
icyaba cyiza twakwifuje kubona ribasha kuboneka mu bihugu byose bya afurika ariko si ikoranabuhanga wabasha kwigonera kugeza muri buri bitaro gusa hakwiye kuba ibigo by'icyitegererezo mu bihugu byinshi byabasha kurigeza ku barwayi
rizaramba hari ibizagenda bihinduka rizasa n'irihendukaho gato kandi ababasha kuryigondera baziyongera gusa nibwira ko ibyo bitazatinda iri koranabuhanga rizahoraho hano muri afurika hari icyizere ko uko inganda zikora za robo zibaga zigenda ziyongera ku isoko bizaba imbarutso y'ikorwa rya za robo zibaga nshya zihendutse kandi zibasha kwifashishwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere
inzobere zivuga ko kubaga hakoreshejwe robo bigabanya igihe gukira bitwara nyuma yo kubagwa kandi abarwayi bagira ububabare buke ndetse bakanava amaraso make ugereranije n'igihe hakoreshejwe uburyo busanzwe bwo kubaga kugira ngo dusobanukirwe byinshi kurushaho twicaranye na muganga paul tayan inzobere mu kuvura indwara z'abagore ukorera elizberg muri leta ya virginia hanze ya washington dc mu byo twaganiriye nawe twashatse kumenya ibibazo umurwayi akwiye kubaza muganga nyuma yo kumenyeshwa ko agomba kubagwa ni izihe nama mugira abarwayi mu gihe bagiye guhura na muganga ubaga ubitekerezaho iki ni ibihe bibazo babaza kugira ngo bumve bameze neza
kurasa ku ntego bizafasha abarwayi guhitamo abaganga bababaga rero ugomba gukora ibishoboka ukabaza muganga ibibazo bijyanye n'aho ugiye kubagwa ugomba kwikorera ubushakashatsi mbere y'uko winjira mu biro bya muganga noneho ku bijyanye no guhitamo umuganga ukubaga mbere yo kwiyandikishiriza kubagwa ni ingenzi cyane kugisha inama indi nzobere kandi igihe cyose ugiye kwisuzumisha bwa mbere hanyuma umuntu akakugira inama yo kubagwa kubagwa si akantu gato ukwiye kubanza ukamenya niba inama wagiriwe ari iboneye koko kabone niyo waba wumva unyuzwe n'umuganga wisuzumishije kabone niyo amakuru aguhaye ahura neza na bwa bushakashatsi wakoze buri gihe ni ingenzi kubanza kugisha inama undi muganga w'inzobere icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukubaza muganga wawe ubaga uti ibi ni ibintu ukora mu buryo buhoraho nibwira ko ibyo bibazo bibiri byaba ingenzi cyane ninde uba ushobora kubagwa ahakoresheje robo iyo bigeze ku kubaga ibibyimba by'umumura
njye mbona ari buri wese mu bihe byashize twajyaga tuvuga ko abarwayi bafite umubyibuho ukabije atari abakandida beza bo kubagwa hifashishijwe robo twaje gusanga ahubwo abarwayi bafite ibiro byinshi bitwara neza ku bijyanye no kubagwa hakoreshejwe robo ni mu buryo bwinshi kubabaga bigenda neza na nyuma yo kubagwa bagakira vuba hanyuma kandi ku bijyanye no kwibanda ku ndwara turimo kuvura twajyaga tuvuga ko bigenda neza gusa ku ndwara ntoya nk'akabyimba gato mbese ntibiba ari byinshi bikaba ari bikeya ariko ubu hamwe n'iterambere tugezeho muri uru rwego rwo kubaga bidasabye gutobora cyane umubiri hamwe n'iterambere mu bikoresho dufite buri mwaka tubasha kurenga ibyafatwaga nk'ibidashoboka so none ni iki cyo kwitega nyuma yo kubagwa ese ni gute umugore wabazwe yiyitaho
ku ivuriro tugira inama zihagije abarwayi bacu kandi mbwira abarwayi banjye bose ko buri gihe iyo witaye neza ku byo witezweho no gukira biroroha rero abarwayi bacu bajya gutaha basobanukiwe neza icyo bakwitega ni ukubagwa uzagira ububabare nyuma yo kubagwa niyo mpamvu hari imiti tubaha ngo ibafashe kugabanya uburibwe bwa nyuma yo kubagwa
kubaga hakoreshejwe robo byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye kuva kuri kanseri y'udusabo tw'intangangabo na kanseri zibasira imyanya myibarukiro y'abagore kugera ku ndwara zibasira urwungano ngogozi fefu wambiwi mukiri ni umuturage w'i Nairobi muri kenya yabazwe igifu bigamije kugabanya ibiro uyu mubyeyi w'abana batatu avuga ko mu muryango we bafite amateka yo kurwara diyabete umuvuduko ukabije w'amaraso na kanseri akaba aribyo byamuteye gufata ingamba zo kwirinda zirimo n'uku kwibagisha
muri bibiri na rimwe mu kwezi kwa cumi na kumwe nagiye i dubayi kwibagisha igifu kandi impamvu nabikoze nari ndimo kugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije wo ku rwego rwa kabiri nari mfite ibiro ijana na makumyabiri na kimwe nendaga kurwara diyabete nari ntewe ubwoba no kurwara indwara zifatira ku mibereho kubera ko mvuka mu muryango wakunze kurwara bene izo ndwara mama umbyara arwara diyabete n'umuvuduko ukabije w'amaraso cyo kimwe na nyina umubyara no ku ruhande rwa data umbyara nawe nyogokuru yarwaraga indwara y'umutima ndetse aza guturika n'udutsi two mu bwonko ari nabyo byamuhitanye iyo rero niyo mpamvu nagiye kwibagisha igifu byo kugabanya umubyibuho kandi byahinduye ubuzima bwanjye kuko natakaje ibiro makumyabiri bidasabye kunifashisha siporo ubuzima bwabaye bwiza kuruta mfite ibiro bikeya ndishimye kuruta mbasha gukina n'abana rero iyo ubazwe hifashishijwe robo imigendekere myiza yo kubagwa iba ari ijana ku ijana ugereranije no kubagwa n'umuntu aho biba bigoranye ko wagera kuri icyo kigero ku buryo igikorwa cyo kubagwa kigenda neza kandi na nyuma yaho umusaruro uba mwiza nagiye kuwa gatandatu mu gitondo kandi ku mugoroba nabashaga kugenda nahise ntangira gufata ibinyobwa ako kanya barankurikiranaga kandi nyuma y'iminsi ibiri mbazwe nasezerewe mu bitaro nsubira kuri hoteli nabaga muri iyo hoteli hanyuma ibitaro bikanyoherereza imiti buri munsi ndetse bakaza kundeba gatatu ku munsi mu gihe cy'ibyumweru birindwi kugira ngo bamenye neza niba niteguye gutaha iwacu rero navuga ko igihe nageraga mu rugo nyuma y'icyumweru nakomeje kubaho ubuzima bwanjye nk'ibisanzwe ntiwashobora no kumenya ko nabazwe bikomeye nk'uko kandi kuva icyo gihe nakomeje gutakaza ibiro mu buryo buhoraho ndetse mu mezi abiri ashize natakaje ibiro bitanu kandi ibyo bigenda bigabanuka mu kwezi kumwe ukwezi n'igice byose biterwa n'uko urya ndetse n'uko ukoresha umubiri wawe
kubaga hifashishijwe robo ni iki mu by'ukuri ni iki umuganga ubaga akora kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri ubuvuzi turakwinjiza mu cyumba butangirwamo hamwe na muganga paul tayan
iki rero nicyo gikoresho tuvuga iyi ni robo urabona amaboko anatandukanye kuri iyi robo nk'uko ubibona aya maboko yose uko ari anarasa mu busanzwe ushobora gukoresha ibikoresho byawe na kamera ubihinduranye kamera rero ni isanzwe ibikoresho biratandukanye kandi icyiza kuri ubu buryo bwa robo ni uko dufite ibikoresho byinshi twifashisha rero kuri buri kubaga gutandukanye kuri buri gice gikeneye kubagwa dufite ibikoresho binyuranye urugero hari iki cyuma dukoresha mu gufata mu buryo bwitondewe cyane ibice bitandukanye by'umubiri no kubyigiza ku ruhande mu gihe turimo kubaga aka kari hano ni agakasi urabona ko ari agakasi gato gatoya cyane rwose ariko iyo waguye ahantu ushaka kubaga wifashishije kamera ya robo aka gakasi karakora neza neza cyane mu kubaga mu gice cy'intangiriro cyo kubaga rero ni uko buri gihe tuba dukeneye kubanza kubyimbisha igice cy'inda twifashishije umwuka rero hari agashinge gatoya cyane kanyuzwa mu mukondo mu rwego rwo kohereza umwuka mu nda nyuma yaho nibwo twiyegereza robo yacu ya mbere ubusanzwe ako gashinge kameze gatya inda ikimara kubyimba duca agatoboro gatoya cyane iyo ako gatoboro kamaze kuboneka dufite agakoresho kitwa introducer twinjizamo kameze gatya hari akandi kuma ko kwinjizamo hanyuma agakondo kako kakinjira kagafata ku nda kandi ibyo bikorwa gahoro gahoro ndetse bigakorwa kamera irimo imbere kugira ngo twizere neza ko turimo kwinjiza neza igikoresho cya mbere iyo iki cya mbere cyangwa se aka gakondo kagezemo nibwo twongeraho utundi dukondo tw'inyongera buri gikorwa cyo kubaga kiba gitandukanye n'ibindi mu bijyanye n'aho utu dukondo dushyirwa ndetse n'umubare watwo witegereje neza hasi ku isima urahabona ikimenyetso cy'imirongo y'urumuri iyi mirongo iringaniza n'agakondo iyo igeze hano urabona ko igeze ku gipimo duhita ducomekaho robo bijyanye n'imiterere y'igikorwa cyo kubaga turimo gukora akaboko ko hagati niko wifashisha ushyiraho kamera uburyo bikorwamo ni uko ukurura aka hanyuma ukayegereza agakondo hanyuma ukayifatishaho kuri iki gice ho ambara kwereka uko twinjizamo kamera ubu igice kiba gikurikiyeho cyo kubaga ni uguhitamo neza ibikoresho ugiye kwifashisha ubaga urugero kuri iyi nshuro ibyo tugiye gukoresha ni iby'ibanze kariya ni agatwara urushinge
icyo rero ntikiganiro bungabunga ubuzima ari nacyo dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba mbibutsa ko ikiganiro mu gikurikira buri wa gatatu na buri wa kane kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika no kuri flash tv mu rwanda ku wa gatandatu no ku cyumweru mwakoze rero kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na saida na nadia taha naho kuri mikoro mwumvaga eugenia mukankusi mugire ibihe byiza